iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kabiri itariki zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio cumi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka na fide niyo ngabo ndaramukije nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha ni gute umuntu azakomeza gusorera ahantu adatunze niba ufite ahantu hafite metero cumi n'ebyiri bagatwaraho metero icyenda si bagusigiye metero eshatu hagati ahandi hasigaye wahakoze iki
uyu ni umwe mu banyagihugu baba mu kigwati cya gahini mu karere ka kanyonza mu buseruko bw'u rwanda adashima icyemezo cyo kubarandurira ibitegwa byo mu giko ni mu gikorwa cyo guca amabarabara mashasha muri ako karere inkuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini
abanyafurika y'epfo bibutse uno munsi ku wa kabiri Winnie Mandela yitabye Imana ku munsi wa mbere afite imyaka mirongo inani n'umwe abanyepolitike bamuhayagije mu kuvuga ko yarwanije bikomeye indwara akaryanisha imiryango ya apartheid
iyindi nkuru tubafitiye ivugwa mu mu- hirya no hino ku isi muri israel israel yavuye mu masezerano yo kwimura abanyafurika mu- bari muri israel batwagwa mu bindi bihugu byo mu burengero bw'isi nk'uko byari byatangajwe ku munsi w'ejo wa mbere
perezida w'ubushinwa Xi Jinping eh, yakiye perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa nk'umugenzi wa kera w'ubushinwa no munsi wa kabiri ku mukuru Beijing
perezida trump yifuza kubonana na putin muri perezidanse ya amerika white house aya makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mugume ku maradiyo yanyu
ku makuru yo hirya no hino avugwa duhere ngaha muri Amerika aho perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump eh, yagabishije uno munsi ku wa kabiri abategetsi b'igihugu ca Mexique ko amasezerano y'uruja n'uruza atantambamiye ivyerekeye ubudandaji hagati ya Amerika na Mexique ashobora kugeramigwa ivyo ngo hamwe batohagarika isinzi ry'abantu bavuye mu karere ko muri Amerika yo hagati bariko batera bagana muri Amerika imbere yuko bashika ku rubibe hagati ya Mexique na Amerika ku munsi ubwira wa gatatu eh, perezida Trump eh, yashize kuri Twitter ubutumwa bwifatira mu gahanga abimukira yidogeye abimukira avuga ko bagera ku gihumbi n'ijana bariko batera bagana ubutaka bwa Amerika bavuye mu gihugu ca Honduras baciye muri Mexique mu butumwa kuri Twitter no munsi ku wa kabiri perezida Trump yavuze ko abo bantu bategerezwa guhagarikwa imbere y'uko bashika ku butaka bwa Amerika yatangaje ko amasezerano yorohereza ubudandaji hagati ya Amerika na Mexique na Canada yitwa NAFTA mu mfunyapfunyo ashobora kugeramigwa yongeye atangaza ko Amerika ishobora guhagarika kandi imfashanyo iha igihugu ca Honduras n'ibindi bihugu birekurira abanyagihugu bavyo kuza muri Amerika mu buryo butarekuriwe n'amategeko
tukiri hano muri amerika umutegetsi ajejwe gutangaza amakuru mu biro vya perezida wa amerika sarah huckabee sanders atangaza ko perezida wa amerika donald trump yatanze icyiyumviro cy'uko hoba inama hagati yawe na perezida w'uburusiya vladimir putin akamwakira kuri white house icyo cyiyumviro cyavuye mu kiganiro abo bakuru b'ibihugu bagiranye ku itelefone ku itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatatu nyuma y'icyo kiganiro trump yavuze ko yizeye kubonana na putin bitaba- bidatevye cyane ariko ivyo bihugu vyempi bivuga ko atamyiteguro y'iyo nama iraba ejo ku munsi wa mbere nta yindi nta yandi makuru sanders yashikirije ajanye n'imyiteguro y'iyo nama hagati y'abo bategetsi babiri yori ashavok ashakov nako ntunga umukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'uburusiya aremeza ko trump yashikirije ico ciyumviro co kwakira putin ku kirimba ca white house ariko nta yandi makuru yashikirije
tuze mu karere ka Afurika aho abanyafurika y'epfo bibutse uno munsi ku wa kabiri Winnie Mandela yitavye Imana ku munsi wa mbere afise imyaka mirongo umunani n'umwe abanyepolitike bamuhagije mu kuvuga ko yagwanije bikomeye intwaro karyanisha miryango ya apartheid Winnie Mandela igeze kuba umutambukanyi wa Nelson Mandela yitavye umuremyi ku munsi wa mbere mu bitaro vyo mu gisagara ca Johannesburg perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko Winnie Mandela yabaye akarorero ku banyafurika y'epfo mu rugamba rwo kurondera ubwigenge imisa yo kumusabira izoba ku itariki cumi n'imwe z'uku kwezi kwa kane mu gihe kumushingura icese bizoba ku itariki cumi na zine z'uku kwezi nyene kwa kane Winnie Mandela yari umwe mu bantu bagwanije bikomeye batiziganya kandi atabwoba bafise intwaro karyanisha imiryango ya apartheid muri Afrika y'Epfo ari mu bantu bakomeye bagize uruhara mu gusenyura iyo ntwaro Musenyeri Desmond Tutu yatsindiye agashimwe ka Nobel yafashe akaruhuko ko mu zabukuru yatangaje ko Winnie Mandela ari akarorero ku bandi mu rugamba rwo kurwanya agacinyizo handi naho onu imenyesha ko iriko iragira amatohoza ku makuru ateye ate amakenga avuga ko hoba harabaye amabi yakorewe abasivile mu bitero vyo mu kirere vyagizwe n'abasirikare ba Afghanistan ku bagwanyi b'abataliban ivyo bitero vyagizwe mu ntara y'uburaruko bw'igihugu ahitwa Kunduza kuri uno munsi wa kabiri abanyagihugu baba ahitwa Dash Ish Arich babwiye abamenyeshamakuru ko bagiye ku maziko y'abantu benshi bahitanywe n'ivyo bitero harimwo n'abana abanyagihugu bavuga kandi ko bavuga kandi bashimitse yuko igisirikare ca Afghanistan kigwanira mu kirere cateye bombe ku kibanza c'amasengesho bita madrasa cari cari cuzuyemwo abantu ibimenyeshamakuru vyo muri Pakistan bitangaza ko hapfuye abantu barenga kuri mirongo itanu kandi ko abandi ijana na mirongo itanu bahakomerekeye UNAMA ibiro vya ONU muri Pakistan biributsa kandi biributsa kandi ko bigasaba ko impande zose zoshira mu ngiro ivyo ziyemeje bagakingira ubuzima bw'abasivira
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tugaruke muri Afrika aho perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping yakiye perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa nk'umugenzi wa kera w'Ubushinwa no munsi kwa kabiri ku mugwa mukuru Beijing. Perezida Mnangagwa yagendeye igihugu cy'Ubushinwa cigeze kuba gishyigikiwe yasubiriye Robert Mugabe. Mnangagwa yaronse inyigisho za gisirikare mu Bushinwa igihe yari umugwanyira akiri muto mu rugamba rwo guhabuza Zimbabwe mu myaka yo mu za mirongo itandatu. Nirwo rugendo rwa mbere agize hanze y'akarere ka Afurika kuva ashitse ku butegetsi. Perezida Xi Jinping nawe e, bateye umukono ku nzandiko zitandatu harimo urwandiko rwerekeye gufashanya mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere urundi rwandiko rwerekeye imfashanyo yihutirwa y'ibifungurwa ni mu gihe perezida Mnangagwa ariko arondera gufashwa n'igihugu gicuditse bikomeye na Zimbabwe Ubushinwa bwabaye kimwe mu bihugu vyashigikiye bikomeye Robert Mugabe igihe ari perezida wa Zimbabwe ni igihugu cagiraniye imigenderanire ikomeye cyane mu by'ubutunzi na Zimbabwe mu gihe ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyari vyaciriye ivo mu mugabe kubera inyifato ya leta yiwe ku bijanye no gutyoza agateka ka muntu muri nta ruhande ubushinwa bwafashe ku mugaragaro igihe yareka kugwa ku butegetsi
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 95 n'ibice bibiri no kuri 94 n'ibice 9 FM mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio nshuti ya bose 88 n'ibice bitatu
mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu arobase gmail akaburungu com na facebook kuri adresse radio yacu no kuri website yacu ari wezi itatu akaburungu radio yacu vo akaburungu com
ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda abanyagihugu bo mu gace ka Gahini mu karere ka Kanyonza mu buseruko bw'u Rwanda bararira ayo uh, kubera ubutegetsi buriko burabarandurira ibitego byabo mu mirima yabo kubera umugambi wo guca amabarabara mashasha ubuyobozi bw'ako gace ka Gahini babwijwe rya Amerika ko ari igikorwa kigamije iterambere kandi ko bariko babikora mu mwumvikano n'abanyagihugu ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa mu by'ukuri ni ibintu by'urukozasoni bambwiye ngo ahangaha ngo baribeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere mpinge ngenda bazise ndongera ntere ibirayi bingane gutya ndongera se njya gusaba imbuto muri tubura kandi igihe cyo guhinga cyararangiye nibaza nakora iki umwe mu baturage bo mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza muri santere y'ubucuruzi izwi ku izina rya videwo arereka ijwi rya Amerika ibirayi by'ubutegetsi bwatishijemo imihanda uyu kimwe n'abandi muri videwo bararira yo kwarika kubera iyi mihanda bavuga ko ubutegetsi bwayinyujije mu myaka yabo butabateguje nta kuntu wafata amasaka arenze ibi kiro niba ari kilometero hariya kuva hariya ujya hariya ku ku muntu umwe bakarimbura bagajugunya hariya ariko buriya baraduhemukeye buriya bagombaga kureka iyo myaka ikavamwo mu kwezi kwa gatandatu noneho bakatubwira ati noneho tugiye guca ya mihanda imyaka barandura ijwi rya amerika yabonye ni amasaka intoki ibirayi ibijumba n'ibindi uyu muturage we aravuga ko n'ubusanzwe ikibanza atuyemo bari barakinyujijemo ibiraro bibiri bitwara amazi ndetse bubakamo ivomo rusange aravuga ko asa n'uregetse kandi ko iyi mihanda ije kumusonga ibyo yita akarengane kuko nta ngurane ku butaka n'imyaka ye bagatubacishijemo umuhanda ngira rubine ahangaha yahagiyemo ni iya leta ni iy'abaturage bose urabibona hano hiri ntabwo nigeze nishyurwa nta n'igiceri cy'icumi mwamwe leta byaba ari akarengane idadufashije abanyarwanda bashaka yuko umuntu azajya asinzirira hehe ku muhanda yishwe n'inzara bakajya bataragura umurambo umuntu yapfuye kuko nta kindi kintu kimutunga aba baturage baganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko ubutegetsi bwa kayonza bwabamenyesheje iby'igishushanyo mbonera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bumva ko hari ahateganijwe imihanda kuva ubwo kugeza ubu ngo nta yandi makuru baherukaga ku cyerekeranye n'iyi mihanda kandi mu by'ukuri ushinzwe ubutaka ku murenge abuza abaturage no kubaka ngo hari imihanda bazabanze bameze- eh, bamenye aho izaca ariko ntiyabuze abaturage guhinga none ejo bundi rero bije biza nk'ibintu by'inzaduka nk'agashya ubu abayobozi barimo baraduhumuriza ariko mwihangane ni ibikorwa byanyu ni ibikorwa byanyu tukikiriza kuko nta kundi twabigenza ariko si uko tubikunze abaturage baremeranywa n'ubutegetsi bidasubirwaho ko iyi mihanda bari gukora igamije iterambere ariko bakavuga ko bagombye kuba barategujwe ntibahinga ibizarandurwa bagakomeza gushimangira icyo bita akarengane twebwe tuyifata nk'akarengane kuko niba bavuga ngo ubuyobozi ni ubw'abaturage kandi bukorera abaturage noneho ubuyobozi bwo bugashyira ibikorwa nk'ibi mu myaka y'abaturage butabagishije inama urumva atari abatu- atari akarengane njyewe numva mbere y'uko ibi ngibi bikorwa bakabaye barabanje bakatugisha inama tukamenya icyo gukora tukabasaba ngo ya fumbire yacu ya myaka yacu twakuye muri tubura ese izishyurwa n'umurenge izishyurwa n'akarere hari abasana bamaze kwakira ibiri kuba ariko hari nabo bikigoye nk'umuhinzi w'ibirayi uvuga ko bacishije umuhanda mu birayi byaburaga iminsi mike ngo abisarure kandi igishushanyo mbonera ngo siko cyabigennye uyu muturage n'akababaro kenshi yabwiye ijwi rya amerika ko yatunguwe no kumva rwiyemezamirimo uri gukora imihanda amubwira ko ashobora kongera gutera ibindi birayi nyuma yo kurandura ibyari bigiye kwera kuko ngo basanze baribeshye mu guhinga yari yarafashe amafumbire n'imbuto ku ideni agomba kuzishyura mu by'ukuri ni ibintu by'urukozasoni bambwiye ngo ahangaha ngo baribeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere ninge ngenda bazi se ndongera ntere ibirayi bingana gutya ndongera se njya gusaba imbuto muri tubura kandi igihe cyo guhinga cyararangiye nibaza nakora mu by'ukuri ibi bintu ibi bintu bireba ibi ibi ngibi ni ikibazo ibi ni ikibazo kurimbuza imyaka ingana ibi birayi birangana n'ibi ngibi biteye ibi ngibi byakaba ari ibirayi byeze twakoresheje ifumbire mvaruganda dukoresha ifumbire y'imborera ibi ngibi ni ibintu bazatwishyuza ubu se ubuyobozi buzadufasha kwishyura twashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa kayonza bubivugaho maze meya jean claude murenzi ntiyitabye telefone ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje visi meya ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere madame console uwibambe we yari yatubwiye ko ari mu nama ku masaha yadusezeranije ntiyongera kwitaba telefone twabajije bwana joseph rukeribuga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa gahini avuga ko ari gahunda igamije kwagura imijyi muri kayonza n'uwa videwo urimo yavuze ko mu gukora iyi mihanda babanje kubiganiraho n'abaturage mbere y'ibyumweru bitatu bwana rukeribuga yavuze ko ku myaka bari kurandura nta ngurane bateganije kuko abaturage aribo bisabiye iyi mihanda murihanganira umurongo wa telefone utari umeze neza ku bijyanye rero n'imyaka birumvikana kuko niba a- ari ahantu hari gucibwa umuhanda kuko hari nk'umuntu wenda uba wagemye imyaka ah, bishoboka ko i- i- i- iyo myaka kuko iba yarangiye ariko mbere yuko twacisha umuhanda nyiri umurima arabanza akabyumva akabyemera iyo atabyemeye uwo muhanda ntabwo tuwuhacisha urumva ni ibintu- ni gahunda y'igihugu ni gahunda ya leta ntabwo rero ari ibintu dukora wenda ngo tugamije guhohotera umuturage oya utabyemeye ntabwo umuhanda tuwuhacisha kuba ubutaka bwabo bushobora kugenderamo bwose umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa gahina aravuga ko bazabiganiraho n'akarere bakareba ko babagenera ingurane ubutaka bwatwawe bwose icyo gihe uwo muntu tumushyira ku rutonde tukazavuga n'akarere tukareba ko hari ingurane yazabona ariko ubusanzwe muri ubu bwo kwagura imihanda kuko biri mu nyungu z'abaturage cyane n'iyi mihanda abaturage ubwabo ni nabo baba baba banayisabira bamwe mu b'imihanda yaciye mu butaka bwabo bakavuga ko bafite impungenge zo kuzakomeza gusorera ubutaka uko bwakabaye mu gihe ibikorwa rusange byabwimariye ni gute umuntu azakomeza gusorera ahantu adatunze niba ufite ahantu hafite metero cumi n'ebyiri bagatwaraho metero icyenda si bagusigiye metero eshatu hagati ahandi hasigaye wahakoze iki kuri iki bwana rukerebuga avuga ko buri muturage imihanda izaca mu butaka bwe yarasanze abusorera asabwa kujya ku murenge bakamuha ibyangombwa by'ubutaka bishya bigaragaza ingano y'ubutaka agomba kujya asorera iyi mihanda iri gukorwa bagura umujyi wa videwo izaba ireshya n'ibirometero bine na metero magana abiri umwe mu bari gukoresha iyi mihanda yabwiye ijwi rya amerika ko ari gahunda iriho mu karere ka kayonza hose ntiyabuze gufata icyo yita amakosa yose ngo yegeke ku butegetsi mu nzego z'ibanze butabujije abaturage mbere kose ngo be guhinga kuko mu yindi mirenge ngo barabateguje akabagira ubusa ijwi rya amerika ikayonza mu burasirazuba bw'u rwanda urakoze reka kuri iyo nkuru mu Burundi abanyagihugu bakurikira inyigisho zerekeye ukwerekwa k'umuhigemeze biya baherutse gufata ingingo yo kuva mu gihugu cy'u Rwanda batahuka mu gihugu cyabo cy'amavuko cy'u Burundi mu baherutse eh, ku mugoroba abatahutse ku mugoroba kuri uyu eh, wa mbere urangiye abagera ku majana atatu na mirongo umunani n'umwe binjiriye ku rubibe rwa ruhwa mu ntara ya Cibitoke bakirwa kuri lise cy'ibitoke iri muri komine rugombo mu gihe bakirindiriye ko abajejwe intwaro mu ntara eh, bavukamwo baza kubatora bamwe bavuga ko bafise ingorane zaho bashikira mu miryango mu ntara y'ibitoke Diane Ndonse niwe yadukurikiraniye iyi nkuru
aha ni ku ishuri ryisumbuye rya lise cy'ibitoke ahashikiye bamwe mu banywanyi b'umwigeme zebiya kuri uyu wa mbere bavuye mu gihugu cy'u rwanda bagera ku majana atatu na mirongo umunani n'umwe abagabo bakiriwe mu birasi by'amashure ku ruhande rwabo abakenyezi n'abana nabo bashikira mu birasi byo ku rundi ruhande abasirikare nibo babacungereye hirya no hino y'ayo mashure bacumbikiwemwo ntawe usohoka muri abo bayoboke kandi nta n'uwinjira ngo ashike aho bari ubarabye mu maso basa n'abatanezerewe cyane bamwe bavuga ko ari kubera uburuhe bw'urugendo abandi bakavuga ko ari uko batarashikanwa mu mihani iwabo nk'uko uyu mukenyezi abivuga imana yadutabaye tugashika ngahanye mu gihugu cyacu cy'intuze cy'amavukiro urumva rero twari tugishashe kugira ngo tugishikemo none heraba turacari ngaha anye urumva rero umunezero wo kuza wo kumva dushitse mu ntuze ya mu burundi mu gihugu cyacu uracari wose urumva rero tutarashika rero mu miryango yacu n'abagenzi ababanyi twabana kugira ngo tubaramutse tugire gute nyine tunezerwe hamwe ntitwabona gushavura amahama n'amwe ni mu gihe abajeje intwaro muri komine rugombo aba banywanyi b'umwigemeze biya bakiriwemwo bavuga ko bakirindiriye ko abajeje intwaro mu ntara cumi n'imwe bavukamwo baza kubatora kugira ngo babone gushika mu miryango yabo abazotaha mu ntara ya ngozi nibo benshi musitanteri wa komine rugombo avuga ko bagera ku ijana na cumi na babiri intara ya cibitoke nta n'umwe ifisemwo Kaderi Beatrice arongoye komine ya Cibitoke asaba ko izo ndongozi zo mu ntara bakomokamwo zoza kubatahukana vuba twifuza ko byoba byiza baje kubatora bakabajana mu ntara iwabo aho baca batwara mu miryango yabo kuko igihe boguma ngaha byo tugora nyene ko urabona abantu bashikiye ahantu hamwe bakenera ibintu byinshi bakenera gufungura bakenera gufatwa neza bakenera ibyangombwa byinshi byo kugira ngo bashobore kubandanya babaho ntibikunda ko tuza turaha umwe umwe umwe umuryango twebwe dushima kubashikiriza abo mu ntwaro kugira ngo abo bo mu ntwaro iwabo aribo baca babashikiriza imiryango yabo ariko nubwo biri uko bamwe mu bayoboke b'umwigeme zebiya bavuga ko bafise ingorane z'aho bashikira hamwe ni kuba atajanye n'abo bubakanye uyu mukenyezi avuga ko yamaze kuronka amakuru ko uwo bubakanye afise uwundi mukenyezi atubwira inyifato azoshikagira umukenyezi aramufise none ko afise uwundi mukenyezi ushikira he je ndashikira mu rugo rwanje kandi umva uri muri wundi mukenyezi ndataha mu ntira hanyuma mpige hodi nyomba ariwe aza kungira aza kunyakira ndamuramutse n'umutima mwiza n'ubweze rwinshi hama mpize rero nicare umushinga ntahe wanje kubera ko asanzwe akora intuze akora akazi ndamurindire niyashika ava hasi n'icubahiro cyinshi ndamuramutse ndumva rero ibiganiro rero aza kugira aza kumpereza kubera yuko jewe nari nsanzwe ndi umukenyezi mukuru ndasaba ubutungane kugira ngo buntunganyize none ko ari jewe umukenyezi mukuru eka n'abajanye nabo bubakanye nabone bavuga ko batorohewe kuko bazosanga imirima yarasivye inyuma y'imyaka hafi itatu itarimwa ibintu bikunyurwa nuko bavuga ko atani icyo bafise bazifashisha batahukanye nta na kimwe dufise mu rwanda icyo baduhaye baduhaye ibido yonyine yo kuvoma amazi n'uburengeti bwo kwifuka ama turizeye ko dushyitse mu gihugu kumbure dusanzeho imiryango dusanzeho igihugu kitwakiriye kumbure kizadufasha muri byinshi ku ruhande rw'abana biga mu mashure bavuga ko bazoshika babandanya ariko bagashobora guhura n'ingorane zijanye n'inyambaro amategeko y'ubushikiranganji bw'indero bwashizeho aba bana bakiri mu mashure y'intango bavuga ko batokwiga batitwikiriye nk'uko ukwemera kwabo kubategeka baboreka kucyambara agashyiraho barakimenyereye erega uba uri gusa bazoca babirukana ku ishuri zotaha ko noheba kwifunga igitambaro igishumuro nyene kurikura umwitwikiro ni ukuguma wifunga na bukira mura ntikwika igitambaro ntikwira umwitwikiro aba bayoboke bavuga ko batazodohoka ku kwemera kwabo nyabuna bagasaba leta na ekereziya katolika ko yoborohereza bakabandanya basengera ku musozi wa businde uri muri komine gahombo yo mu ntara ya kayanza aho bavuga ko babonekerwa na bikira mariya jewe nk'icyo nsaba leta ni nk'uko yompa umwidegenzo nkaronka umutekano ukwiye nayo gusenga naho nkabandanya nsenga kuko nta kigwanisha mfise cohungabanya umutekano ekereziya nayo nk'icyo ndayisaba ikaduha uburenganzira bwo gusenga mu mutekano tugahurira aho twahora duhurira ku musozi mweranda wa businda bakumvikana ico kibazo kikava mu nzira kuko nko ku isi yose ico kibazo kiguma kigaruka nico gituma bokumvikana kikava mu nzira ko nka kiraziguma ivuga ngo bari mu matohoza ayo matohoza ntiyigera ahera ntawe ubizi ico bizakora abayoboke b'umwigeme zebiya baheruka gutahuka bava mu gihugu cy'u rwanda kuva kuri uyu wa mungu bose hamwe barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika Urakoze cyane Diane kuri iyo nkuru bandanye dukurikiranira Andi naho kuri uno munsi wa kabiri abategetsi batari bake batandukanye ku isi bibutse Winnie Madikizela Mandela yitavye umuremyi ejo ku munsi wa mbere Madame Mandela yari afise imyaka mirongo umunani n'umwe akaba yari mu bantu bagwanyije cyane intwaro ya kiryanisha miryango apartheid muri Afrika y'Epfo umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Zlatika Hoki yadukurikiraniye hafi iyi nkuru igiye kudushikirizwa na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana mu Kinyarwanda Mandela wabaye umugore wa Nelson Mandela perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo yari umuntu ukomeye mu ishyaka ANC riri ku butegetsi kandi yagize imyanya inyuranye muri guverinoma azwi cyane nk'uwari ku ruhembe rw'imbere mu barwanyije ubutegetsi bw'abagashakabuhake muri Afurika y'Epfo ibihumbi by'abantu baje ku rugo rwe mu mujyi wa Soweto mu nkengero za Johannesburg kumusezeraho kuri uyu wa mbere barimo baririmba banabyinira mu rugo rwa Winnie Mandela mu rwego rwo kumuha icyubahiro ko kwitangira bene wabo iyo mbaga y'abantu babererekeye imodoka za perezida Cyril Ramaphosa wagize ati The death of uh, Winnie Madikizela Mandela is a great loss.
Urupfu rwa Winnie Madikizela Mandela ni igihombo gikomeye ko ari mu bagore bashikamye ku rugamba twarimo yababajwe bikomeye n'ubutegetsi bw'abagashaka buhake yarafunzwe yaraciwe yafashwe nabi bikabije kandi uretse gutandukanywa n'umugabo we yatandukanijwe n'abana n'ababyeyi be not only from her husband but from her children as well and her people Winnie Mandela yabaye umugore wa Nelson Mandela imyaka mirongo itatu n'umunani ariko imyinshi muri iyo umugabo yari mu buroko we yakatirwaga gufunga ubuzima bwose mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane Winnie yakomeje kurwanya apartheid arafungwa arahunga kandi guverinoma yaramutotezaga imuhoye ibikorwa bye muri icyo gihe yamenyekanye cyane mu burengerazuba kubera kurwanira uburenganzira bwa muntu yaje gutandukana na Nelson Mandela nyuma gato y'uko afungurwa bitandukanye n'umugabo we Winnie yaranzwe no kutihanganira abazungu banyamuke yagiye avugwaho gutoteza gushimuta ruswa n'ubujura byatumye ajyanwa mu nkiko mu bihumbi bibiri na gatatu igihano yari yakatiwe cyaje gukurwaho umucamanza amaze kuvuga ko ibyo yakoze atabikoze mu nyungu ze bwite yaje gusubira muri politike mu bihumbi bibiri na karindwi kandi yari umutungo ukomeye w'ishyaka ANC riri ku butegetsi Jeff Radebe ashinzwe politike mu ishyaka ANC Mama Winnie Mandela was identified by the masses of our...
mu ishyaka ryacu mama Winnie Mandela yafatwaga nk'umubyeyi w'igihugu ibi byari ukuzirikana gushira amanga yagaragaje mu kwamagana ubutegetsi bw'abazungu bushingiye ku irondaruhu hatitawe ku mafuti yagize Mandela yakomeje kugaragara nk'intangarugero mu rugamba rwo guhirika ingoma y'abagashaka buhake no guha uburenganzira bungana abanyafurika y'epfo bagizwe ahanini n'abirabura Stefan Dijarric ni umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yagize ati She was a strong and fearless voice in the struggle for equal rights.
yabaye ijwi rivuga rishize amanga mu guharanira uburenganzira bungana ku bazungu n'abirabura kandi azahora yibukwa nk'impirimbanyi itava ku izima umunyamabanga mukuru yihanganishije abanyafurika y'epfo muri rusange ndetse n'umuryango we bwite The Secretary General wishes to extend his deepest condolences to the people of South Africa as well as to her family.
leta izakoresha umuhango wo gushyingura mu cyubahiro Winnie Mandela ku itariki cumi n'enye z'uku kwezi kwa kane bizabanzirizwa no kumwibuka ku itariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi
urakoze claude ganza kuri iyo nkuru birashoboka ko u rwanda rutazokwigera rwisubirako eh, ku ngingo rwafashe iyo gukumira impuzu zamaze kwambarwa zizwi nka caguwa mu itangazo leta y'u rwanda imaze gushyira ahagaragara ivuga ko kuba amerika yahagaritse icyo gihugu eh, by'agateganyo mu masezerano y'ubucuruzi ya agowa biri mu bubasha bwayo u rwanda rwatangaje ibi inyuma y'iminsi mikeyi inyuma y'uko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump atangaje ko mu mezi abiri rushobora eh, u rwanda rushobora kuzohagarikwa muri agowa kubera intambamyi rushira ku bicuruzwa bya amerika ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa Iri tangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri rifite umutwe ugira uti itangazo rirebana n'ihagarikwa ryo kohereza imyenda ituruka mu Rwanda muri gahunda ya Gowa kubera ko rwaciye imyenda ya Caguwa. Iri tangazo rigufi ritangira rivuga ko icyemezo cya leta zunze ubumwe za Amerika cyo guhagarika kohereza imyenda hakuweho imisoro muri Amerika muri gahunda ya Gowa kije gikurikira icyemezo cy'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba cyo kongera imisoro ku myenda ya Caguwa hagamijwe guteza imbere ibikorerwa muri ibyo bihugu. rikomeza rigira riti agowa ni gahunda y'iterambere igenewe ibihugu bya afurika birimo n'u rwanda igamije kuzamura ubucuruzi binyuze mu byoherezwa mu mahanga iri tangazo rya leta y'u rwanda risoza rigira riti gukuraho inyungu u rwanda rwakuraga muri agowa ni icyemezo kiri mu bubasha bwa leta zunze ubumwe za amerika icyakora ukurikije ibikubiye muri iri tangazo rya none ryasohowe n'u rwanda bisa n'ibihabanye n'ibyo minisitiri w'ubucuruzi n'inganda bwana vincent munyeshyaka aherutse gutangariza ikinyamakuru the new times cyegamiye kuri leta mu mpera z'icyumweru gishize bwana munyeshyaka yari yatangaje ko u rwanda rwiteguye kuba rwagirana ibiganiro na leta zunze ubumwe za amerika kuri iki kibazo iri tangazo kandi rije nyuma y'igihe gito bwana donald trump perezida wa leta zunze ubumwe za amerika atangaje ko mu gihe cy'amezi abiri atarenga u rwanda ruzahagarikwa mu masezerano y'ubufatanye mu bucuruzi azwi nka agowa american growth and opportunities act mu magambo arambuye ayo masezerano yorohereza ibihugu bikennye kugurisha ibicuruzwa byabyo bimwe na bimwe ku isoko rya amerika bidasoze mu rwandiko ijwi rya amerika ifitiye kopi yandikiye abakuru b'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatatu perezida trump avuga ko u rwanda rukomeje gushyiraho amananiza ku bicuruzwa birimo imyambaro ituruka muri amerika rutitaye ku mbaraga amerika ikoresha mu gushakira umuti iki kibazo perezida trump asanga u rwanda rutagaragaza ubushake mu kuvanaho inzitizi ku bucuruzi n'ishoramari bya amerika nk'uko bikubiye mu gika cy'ijana na kane cy'amasezerano ya agowa icyakora mu itangazo bwana trump yandikiye imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko rivuga ko guhagarika by'agateganyo ibicuruzwa by'u rwanda kuri iri soko ari byo bikwiye kurusha kuruvanamo burundu kuko byerekana umuhati wa leta zunze ubumwe za amerika n'u rwanda mu gukemura ibi bibazo rivuga ko nubwo guverinoma y'u rwanda itarakemura ibibazo byose ariko rwerekana ubushake mu kuvanaho inzitizi perezida trump avuga ko azakomeza kugenzura niba guverinoma y'u rwanda itera intambwe iganisha ku kuvanaho inzitizi zose ku bucuruzi n'ishoramari bya amerika hakurikijwe amasezerano ya agowa no kureba ko icyemezo rwafatiwe cyarusunikira kubyubahiriza mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko u rwanda ruzakomeza gukumira caguwa nubwo amerika yavugaga ko izavugurura amasezerano ya agowa ku bihugu by'u rwanda uganda na tanzania icyo gihe yabwiye itangazamakuru ko bazahitamo guteza imbere inganda zikora imyenda aho kwemera ibisabwa n'amasezerano ya agowa iki ni icyemezo dukwiye gufata uko njye mbibona gufata iki cyemezo biroroshye tuzihanganira ingaruka niyo byadusaba gufata icyemezo cy'ingorabahizi haba hari uburyo ibyo ni bimwe mu byo perezida kagame yatangaje akimara gutangaza ko aziyamamariza manda ya gatatu yaranavuze ati u rwanda n'ibindi bihugu birebwa n'amasezerano ya agowa bifite ibindi byo gukora birimo gushinga inganda zacu
turiko turaja ku musozi w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha inkuru twa twabemereye mu ntango yerekeye israel n'abimukire b'abanyafurika umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu yatangaje kuri uyu wa kabiri ko israel yavuye mu masezerano yasinyiranye n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe impunzi ku isi ayo masezerano yari afise umugambi wo kwimura abanyafurika ibihumbi cumi na bitandatu n'amajana abiri na mirongo itanu bari muri israel kugira ngo batwagwe mu bihugu byo mu burengero bw'isi ejo ku munsi wa mbere niho hari niho Netanyahu yari yatangaje ku nshuro ya mbere ko yashyize umukono kuri ayo masezerano inyuma y'amasaha make yaciye atangaza ko yavuyemwo yatangaje ko ayo masezerano i- yayavuyemwo inyuma y'aho yumvise imyidogo itari mike kandi ni nyuma y'aho igihugu cy'ubudagi gitangaje ko kitari kizi yuko ayo masezerano ahari yo kwakira abo banyafurika
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yagabishije uno munsi ku wa kabiri abategetsi ba mexique ko amasezerano y'uruja n'uruza mu vyerekeye ubudandaji ashobora kugera migwa ivyo inyuma y'uko hari abantu isinzi bariko bava muri honduras baza ku butaka bwa amerika amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ntiyagarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubonye akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fazil gedeyeho yadufashije kwegeranya ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe na fide niyongabo na oriane itanga ishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza murakoze